another ID. Queen Sheba with the band in another feeling. Nesting production bet. Tuchukue FMB. Unanyu makota bera nagalale. Mr. Rubwa ya make my day. Laba banji bamubonana. Na yebera bibesi asuse. Yerekera ufasi. Pulira mufaraku basichemogamu.
aka karirimbo duhereyeho reka ngature abarundi mwese mwese muherereye bujumbura muherereye cibitoke muherereye mu ngagara hehe handi aho ariho hose muherereye ndakabatuye abanyarwanda bari mu biryogo bari kicukiro santire aho bita koridoro bari handi i remera n'ahandi bita ku cya mitsingi n'ahandi mwese mwese mwese ndababwira ngo munkoreranyo
owulira bamalobo binkolera buli kyakola kinkolera biba biruma binkolera byayogera binkolera
arankorera ibyo akoze byose njye birankorera Right, no, no, no. arankorera ntawundi ubinkorera Baby girl, you know bamwita the ben ndetse na shiba karungi akarimbo bakise binkorera niko kadutangirije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko mwamaze kubyumva cyangwa se nk'uko byumvikanye neza cyane ryajwi musigaye mumaze kurimenyera ndakeka ni umusore wanyu ernest wamaze kugera muri studio za mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku badukurikiye bari mu gihugu cy'u burundi ndetse no ku ijana na kane n'ibice bitatu ku bari mu rwanda no mu nkengero zarwo ah kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com aho naho urahadukurikira ubundi bintu bikaryoha nizere yuko weekend yanyu imeze neza natwe turaho iryo tu- wa mugani wa babuji iyo tubonye nyagasani yakinguye twariye tukaryama ibintu biba ari salamu Yeah, you know I wanna stay, I stay. I swear I never wanna live without you. Mutima wanjye wawujyanye, wawujyanye utazawugarura. Mama darling, I take you Mumbai. yeah. Mama darling, I promise to never go. Agenda tagenda, but all I know she cannot do blunder. She makes me surrender, but everybody tell me no wonder. Again, that again, ah. but all I know she cannot do blunder. yeah. She makes me surrender, but everybody tell me no wonder.
binkolera buli kyakola kinkolera biba binyuma binkolera
wa mugani wa the ben nanjye hari ukuntu umutima wanjye muwutwara nk'abatazawugarura nkabakumbura ni ukuvuga ngo tuba dutandukanye muri weekend eh, tukajya kuruhuka cyangwa se nkakomeza akandi kazi gasanzwe tukazongera mu yindi weekend ewana bijya kugera numva umutima wenda kuvamo eh, ndabakumbura nkavuga ariko saba abantu bo ukumva kumbura nabo niko bankumbura ok ubu rero uyu munsi gahunda zose turazirangiriza kuri facebook uyu munsi nicyo bita request line show ni ukuvuga ngo ndakina indirimbo nkurikije indirimbo za mwasabye cyane cyangwa se mwangaragarije ko mukunze cyane ariko nanone mu ndirimbo nshyashya zasohotse muri kino cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bishize ni ukuvuga ngo nta ndirimbo ishaje irimo reka reka reka reka reka reka ibintu by'inzika za karahanyuze reka reka reka ni indirimbo nshyashya ariko zi- zikunzwe cyangwa se zirimo gushakishwa cyane binkorera yari iri muri izo ngizo niyo mpamvu ariyo duhereyeho Yambentya bosi, rero nga sirina mbuzi photogenic nyewe sikola pose.
wakazuko kenjobe tawanda melada way you bend down low slowly you bend my heart jakala musingane mubulira ba my love binkolera buli kyakola kinkolera biba binyuma binkolera byayogera binkolera
Arankorera, ibyo akoze byose njye birankorera. Right, no, no, no. Arankorera, ntawundi ubinkorera.
mugisha benjamin aka the ben aka the best umwita uko ushaka arakubwira ngo ibyo akoze byose birankorera nanjye murankorera tuve mu rwanda gato cyane twerekeze no hanze y'imipaka y'u rwanda cyangwa y'u burundi hanze y'akarere ariko still turacyari muri afurika uyu nguyu umwita uko ishaka umwite starboy umwita umuhanzi wa mbere muri afurika umwita umuhanzi urimo kwitwara neza cyane albamu ye iri muri albamu zirimo gushakishwa cyane banza wumve gato ukuntu azamukamo Is it by Jasso? Yo, yeah, the girls Jasso. Yo, right, not to right. Right, not to right. Oh my God, not to right, right, right. Right, not to right. Right, not to right. Oh my God, not to right, right, right. Right, not to right. Right, not to right. Oh my God, not to right, right, right. Right, not to right. Right, not to right. Oh my God, not to right, right, right. Ghana get my keys, oh Shade. You say you no go leave, oh Shade. Slow down, I beg you. slow- nakubwiye ngo niba wari ufite gahunda yo gusohoka muri iyi wikendi hari ahantu uri buze gusohoka yaba ari house party cyangwa se kwa kundi muba mwiyoruganije mu rugo mugakora karori cyangwa se mukabari mukavuga ngo mujye muri club cyangwa se ukajya ku gasantere cyangwa se ahandi ufatira rimwe DJ cyangwa se uri ku buhanga bw'ibyuma nadakina iyi ndirimbo mubwire uti uyu munsi wambeshye reka reka reka reka gute se iyi ngiyi ntabwo igomba kubura kuri playlist yawe yitwa Nat Ride bamwita Wizkid cyangwa se Starboy umva sleep, I no sleep. Oh. I wanna see you every day. You light up my day. Come live this star boy way. Ride not to ride, ride not to ride. Oh my girl, not to ride, ride, ride, ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride, ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride, ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride. Oh, I, oh, I, oh, I, you tell me, la la la la la la la la la. Baby, bring it back and rewind, so give me that thing, it's mine. Oh, I, oh, I, oh, I, don't tell me, la la la la la la la la la. No, I'm out to show, I'm out to show, I'm out to civilize. African girl, I'ma shake it to you. Make you dance, make you, make you break it to you. Make you tell them, say you no be novice. Make you show them, say you know this. Caribbean girl, say, make you shake it to you. Make you dance, dance, make you break it to you. Make you show them, say you no be novice. Make you tell them, say you know this. Right, not to right. Ride not to ride, oh my girl not to ride, ride, ride, ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl not to ride, ride, ride.
ni Wizkid ndetse na Major Lazer bakubwiraga ngo Nat Ride niyo iri niyo yari ibaye indirimbo yacu ya kabiri cyangwa se mu ndirimbo nari ngufite kuri uyu munsi nzi neza ko arizo mwagiye munyereka ko mukunze bimaze kugaragara yuko mukunda indirimbo zigezweho kandi ziryoshye reka tugaruke mu Rwanda gato iyi ngiyi nayo yayi- yaciye ibintu yaciye ibintu mu Rwanda no mu Burundi umva
I'll tell your mama today. Even your papa will know. I'll tell your mama today. Even your papa will know. I'll tell your mama today. My woman, I want to marry you. I want to be there for you. Mazomeza nk'arunyana. Hari ahantu ujya unkura, muba byose narekura. Ababyeyi ntibabyemera, nashe keza isinya. Rega da, rega da, rega da. I'll tell your mama today. Even your papa will know. I'll tell your mama today. Even your papa will know.
indirimbo yitwa mama ni indirimbo y'itsinda bita urban boys ni abasore batatu bo mu rwanda iyi ndirimbo bakaba ari nayo bitiriye album yabo ni ukuvuga album yabo iyi ngiyi igezweho cyangwa se iyo barimo kugenda baririzinga indirimbo imwe imwe imwe imwe bagenda bayisohora bayise mama ni indirimbo rero navuga ko ari imwe mu ndirimbo nziza kandi nazo zasohotse muri kino cyumweru gishize so nizere yuko rero abakunzi ba urban boys abakunzi ba muzika nyarwanda abakunzi ba muzika yacu kandi ah, navuga yo mu karere kuko burya u rwanda n'uburundi dufite amahirwe yo kuba dushobora kuririmba mu kintu kimwe cyangwa se mu rurimi rumwe twese tukumvikana hey, ni amahirwe menshi cyane mu kanya ndagutura kandi karirimbo k'ubwenge ariko banza wumve mama
Even your papa will know. I'll tell your mama today. Even your papa will know. I'll tell your mama today. I love you so much. Your love is my love. Yeah. Your ways, my cooler. Yeah, one so kera kuva nkiri ku isi asura kongwisi yuma princess my love in abundance i'll tell your mama today even your papa will know i'll tell your mama today even your papa will know Urban Boys bakubwiraga bati nzabibwira mama kuri uyu munsi kwanza ndabibwira mama n'abandi bose babimenye eyo Kim buretse gatoya funga umuziki kwanza funga umuziki indirimbo igiye gukurikiraho hari ukuntu umuntu agomba kubanza agahaguruka agatera isaruti no niba umuntu avuga ngo njyewe ngo banyita Burundiano ngo njyewe banyita generali ndi umuntu w'umuyobozi ugomba kubyubaha uyu mutipe cyangwa se uyu musore yakoze umuziki mu Burundi kuva kera mu myaka za mirongo icyenda turamukunda ibihumbi bibiri ageramo araza duha indirimbo nziza kandi ntabwo ajya acogora nk'uko bajya bavuga mu kinyarwanda no mu kirundi araza agakora indirimbo buri gihe nziza ukayikunda kuri iyi nshuro yagarutse avuga ngo mbabarira Ah, ngo urambabaza ngo mbabarire nanjye agarutse avuga ngo urambabaza ni imwe mu ndirimbo namaze kureba videwo yayo yamaze kujya ahagaragara nyamuneka ujye kuri youtube uyishake ujye kuri facebook natwe utwandikire utubwire yuko wayibonye ni imwe mu ndirimbo navuga nziza z'amashusho n'amajwi isohotse mu gihugu cy'u Burundi bamwita big Fizzo cyangwa se farias umva gato
Eyes on pro. He's a baby. My sherry, oh. Nalingi, oh. Nakukunda. Ra. Ilikuwa ni wewe ngunda na utavyumva. Umutima ni ibitekerezo warabitwaye. Je ndababara. Nashavura nabwo. Nkarira. Nkashira numva. Urambabaza. Tell me what you want. Baby, tell me what you need. Tell me what you need. Give me your key to your heart. And let me open up your treasures. Ngira sinimbari ngombwa. Niyemeje kukwanga.
ariko rero umukobwa uku- uri muri iyi video ukunda nasa niyo yakubabaza mwakundanaga wakwihangana hari umukobwa ushobora kuza mukundana akajya ahora anagukubita ariko ukavuga uti shayana unkubita ariko ukomeze wemere ko dukundana tu nta kibazo
Ndababara. Nashavura nabwo. Nkarira. Nkashira numva. Urambabaza. Baby, tell me what you Urambabaza. Sema unachopenda. Niambie unachotaka. Baby, tell me what you Urambabaza. Urambabaza. Baby, you're my controller. my remote controller. Now you the one, my provider. Na nitakujali kwenye wana shida. Erega umutima warawutwaye. Buri munsi numva no kubera uwawe. Ese waje tukaguma na milele. Uziraherezo yo malere ganyiye wewe nkunda na utavyumva. Ay, ay, ay. Umutima ni ibitekerezo warabitwaye. Ay, ay, ay. Je ndababara. Nashavura nabwo nkarira nkashira numva urambabaza sema unacho urambabaza nambie unacho urambabaza baby tell me what you urambabaza sema unacho urambabaza urambabaza oh my shade
akaririmbo yakise urambabaza ni mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda ukomeje gukurikira cyangwa se mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku bari mu gihugu cy'u Burundi ijana na kane n'ibice bitatu ni mu Rwanda ndetse na wa eshatu radio VOA radio yacu akadomo com niho utwumvira ni radio ijwi ry'Amerika umusore wanyu Ernest we niwe uri muri kuri mikoro uyu munsi ndimo ndacuranga indirimbo zasohotse nshyashya mu cyumweru cyangwa se kimwe cyangwa bibiri ariko nanone ngendeye ku zo mwangaragarije ko mukunze cyane kuri Facebook page yacu ni ukuvuga ngo ni ni hahandi wandika ijwi rya amerika ukadusacinga ku- cyangwa se ukadushaka kuri facebook ubundi ugakwanda like ugafyonda like ubundi warangiza ukagenda uduha igitekerezo indirimbo ikurikiyeho ngiye kuyitura abantu bose bose bose bose bose bari mu rukundo rwa nyarwo babandi bitana ba romeo na juliet babandi bumva bazitangira abandi hano igihe umuhungu akubwira ngo nzakwitangira kandi ubwo muri ni ubwo ni nijoro wenda murimo muratembera ahubwo irasheri ni ukuri nzanapfa nakwemera nkanapfa kugira ngo upfe wajya kubona kumva barashe nko hejuru ugahita ubona ya- yirukanse yagusize kandi yakubwiraga ngo nzapfa mu mwanya wawe indirimbo yitwa romeo and juliet
is a beautiful thing. This love's not for you and me. Be my Juliet and I'll be your Romeo, my love. It's the hand of God, not Him, bring you to me. It's indescribable what you mean to me. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo? My love. Oh, yeah, yeah. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo? My love. My love. oh. And when the stars come out at night, I'll think about you, my love my love. oh. And in the dark, I see your lovely eyes. Darling, you are my light. You are my love. oh. Yeah. Like empty, and I will find you everywhere you go. And like Chuck and Jake, our love will never grow old. Please be my Juliet and I'll be your Romeo. My love. Oh, yeah, yeah. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo? My love. My love. oh. And when the stars come out at night.
yego ni uko nguko uko mwari muri kubigenza uko nguko wamufashe akaboko ukamuhagurutsa mukagenda mukabyina gahoro gahoro niko nshaka ko tubikomeza Ah, ya n'akaririmbo gakurikiraho nako karaza kuturyohera bamwita Johnny Drill ni umwe mu basore barimo kuzamuka cyane mu gihugu cya Nigeria akaririmbo yakise Romeo and Juliet ni indirimbo navuga still ijwi rye uburyo icurangitse lyrics cyangwa se uburyo yayanditse ni ibintu biryoheye amatwi ndabeshya se ngaho komeza umubyinishe cyane cyane abantu barimo gushinga ingo muri iyi weekend aka karirimbo kabaryohera All I want is your love. You, you can take my all, I give it all, won't take it back. All I want is your love. All I want is your love. Oh yeah. Stars come out at night. I go to think about you, my love, my love. And in the dark, I see your lovely eyes, darling. You are my light. You are my love. Yeah. Be my Juliet and I'll be your Romeo. Yeah, my love. You are my love. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo? My love, yeah, my love. Be my Juliet and I'll be your Romeo. My love, Oh yeah, ati be my Juliet and I'll be your Romeo. Niba umaze kumubwira gutyo wituma yicara rero, wituma yicara kuko ikirori kiracyashyushye turacyari kuri stage. Noneho hita utangira wege umukomezi Madonna hita azababwira ngo La Isla Bonita. Aka karirimbo ndabizi neza ko n'abantu bafite ya myaka isa nkaho yigiyeyo ngo birabujijwe kubita abasaza cyangwa kuvuga ngo barakuze. Abandi bafite imyaka yigiyeyo aka karirimbo ndabizi ko namwe kabaryohera kuko eh hari ukuntu mwakatambye.
I dreamt of San Pedro.
niyumvishe ko nagiye nyuzamo gato noneho nkagera no kuri twa tundi twaryoshye mu minsi yashize twa tundi mwabyinnye cyangwa se twa tundi twagiye turya kuko burya niba ushatse kuvuga abahanzi beza ku isi uramutse utambutse utavuze madonna haba habayeho kwirengagiza no kutamenya icyo urimo yes akaririmbo ya isla bonita ariko nyuma ye turaza kongera tugaruke mu rw'imisozi igihumbi cyangwa se eh, hahandi muri bya bihugu by'imisozi igihumbi burya u rwanda n'u burundi bose ngo bafite imisozi igihumbi nicyo mbakundira ni nayo mpamvu hava abana basa ni ukuvuga ngo ushobora kubyara umwana w'umukobwa mu rwanda wajya mu burundu ukabona fotokopi ye ukabona barasa ukibaza umukobwa wanjye yankurikiye byagenze gute cyangwa se ukabyara umwana w'umuhungu i kigali wagera mu ngagara ukumva arahari ariko ukumva ikintu batandukaniyeho umwe avuga ikinyarwanda cyuzuye undi avuga ikirundi cyuzuye ukibaza ati nawe bimeze gute se ntabwo mbabeshya ntabwo mbabeshya nakubwiye ngo ushobora kuva mu rwanda ukajya i burundi ukabona abantu barasa cyangwa se ukabona abantu bahuje ibintu ukibaza aba bantu ni abavandimwe ariko mu by'ukuri burya n'ubundi ni abavandimwe niyo mpamvu niyo mpamvu abarundi mwese mwese mwese akarimba kajya gukurikiraho nk'abatuye eh, by'umwihariko abarimo kwitegura cyangwa se abari kubyina insinzi cyangwa se bari buze kubyina insinzi bamaze gusanga uwo bari bashyigikiye muri Miss Burundi bibiri na cumi na karindwi ariwe wegukanye ikamba kuko muri iyi wikendi kuri uyu wa gatandatu mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura turaza kuba turimo gutora Miss Burundi uza guhi- gusimbura cyangwa se uza ku- kwakira Ange Bernice Ange Bernice niwe wari Miss w'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu so arimo rero aragenda acira igihe araza kwambika ikamba undi namara kumwambika ikamba turaza guhita dutambaka akaririmbo ariko ntimuze kuborerwa by the way
ariko uwa gatandatu nagiye ku bikorwa ibikorwa rusangiye mwe nicira ku muhana abandi bazisoma sanga bazikondera ndabasaba kwakumaye mwaraheze arandayira mandanye ku murimo baruse ku musase ca nsanga zaheze none mumbarira bazinyoye bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira bazinyoye simboregwa cenyene none mumbarira bazinyoye bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira bazinyoye mu ndwi yakurikiranaaho naciye kumuhana bani bugurura yemwe kubera kirazira sanga bazitarura ngarutse hanyuma araheza arandahira yuko atagira n'urukoma ngo zatwaye abarwayi yemwe ntembereye mu mihana ndabura n'umwe niha none mumbarira bazinyoye bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira bazinyoye simboregwa cenyene none ndangira bazinyoye bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira bazinyoye ejo bundi kuwa kane yemwe naciye kumuhana ngira ngo nizindure yemwe ndahakaha agacupa araheza arandahira yuko atugurura iya nanjye muze kumbarira abazinyoye abarara bazinywa nta kundi muze kuzinywa rwose biremewe ariko muze kwibuka yuko mutagomba kurenza urugero kugira ngo mutagira amakosa mukora eyi turacyabakunda hataza kugira utuvanwamo kubera eh, yanyoye nyinshi by'umwihariko ariko nanone Miss Burundi muze kumubwira ngo Ernesto yamubwiye ngo congratulation cyangwa se aramukunda ahubwo yamubwiye ngo eh, ibihe byiza Miss Burundi mushyashya ndabizi neza ko ufite akazi kenshi uzaba ugiye gukora muri uyu mwaka uzaba utorewe so ni ukuvuga ngo rero ugomba kuba eh, ugomba kuba wafunze butu gikomando ni ukwambara inkweto ukazikaza neza cyane ubundi ugakora akazi ukavugira abakobwa ukavugira abakenyezi b'abarundi kazi kugira ngo kuko nibo baba bagutuye kugira ngo you know, ube umuntu ukomeye
nusanga zaheze ntaheza nkabura namba ntibishingiye byose yemwe amajambere arabasize bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira bazinyoye
inyota irimo iragenda isatira ku musozi w'ikiganiro cyacu nkwibutse ko uyu munsi wari kumwe nanjye nyine Ernesto nk'uko bisanzwe ariko uyu munsi nagiye nkina cyane cyane indirimbo zasohotse muri kino cyumweru ndetse n'ibyumweru bibiri bishize nkagenda nyuzamo nkanashyiramo n'utundi turyoshye mwabyinnye by'umwihariko niyo mpamvu ngarutse no kuri uyu musore akubwira ngo oh my god cyangwa se ati mana yanjye umva
Straight from the heart of Africa. Luanda. Paul Iwe. Najisa Chinganzo. Touch Records. Diamond. Fazo. Hali hii biboneka ibyo wabibona ibidafatikani wanabifata usibye kwiboneza cyane nk'uko aboneye twirinda ibiboneka ni iby'igihe gito hasla hasla wo ku murwa gospel gangster kuriya haciriritse kama nanjye sinjye wabizanye icyakubwira ibyambayeho ntiwakumva turya wirutse imihanda nta muwenzi nzamo nahawe n'isubungubu ntiryavuza no duwiziritse umukanda zimbabura imanitse nzi neza ko umugabo nyawe burya ryavunitse rasta rap style kuva kigali warose uwo nzaba nkiri primeri undanga amanota mu muzika mfite zeru bansabye kuririmba ndagatama nkarapa niganaga tupake california Jay Polly ati bazana amahiganwa ya buri munsi ariko ngiye nkabatsinda nk'abadahari of course nta n'iyindi radiyo nawe uba ugomba gushyira kuko nta yindi radiyo ishobora gutsinda izindi nk'izidahari nka radiyo ijwi rya amerika umva Hari nimutwereke ibyo mwakoze nikosora bazana amahiganwa ya buri
ni Jay Polly ndetse na gisa cy'inganzo barakubwira ngo oh my god ni nawe wari buze kudusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gusa njyewe nishimye cyane kuba nari ndi kumwe namwe naryohewe ndakeka ko namwe mwaryohewe niyo mpamvu mbasabye ngo nyagasani abarinde nyagasani abandindire nanjye ndinde of course tuzasubire ku cyumweru gitaha cyangwa se tuzasubire muri weekend itaha turyoshya twumva umuziki tuganira ehe tunabyina badateka na seke naje mbabwira yuko gukena atari ingeso ntibanyumvishe neza ntibananzi neza nari rwa rutabura za rugando na karabaye z'ubugwa ariko uhaca ubu twaruhava neza kubanza no kumanuka mu buzima bihoraho bityo dukora duharanira kubaho akina jongre mikoro hasi hejuru ubu ntibishoboka kera byari nk'inzozi uzinyita umwanya ku byinshi bamvuga extra large kabaka wa rap ndandika kalmevu muzareke duhane handevu gureka mwe duciringa ibyo ntaho bitaba kuva kera umwambu uzarabambwa niba kurapa neza ari ubusambo